ikinamico ifumba y'ubukire duherukana rusiya yatashye atinze se yajya kumukingurira akamubura ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
bahita inkingurira sha byakumaranye
bigenze bite se shari ubwo uzi ko banza kunkingurira nibyo
uriya mugore papa yazanye yamushyizemo umutima mubi nta kintu nkibwira papa ngo acyemeye
ese kari mu kaso wamutegaho iki cyiza byo rero ryamire hari ikibazo se shari
nanti ntaryama nagera ariko umenye ko ugomba kwitonda
ubwitonzi se sibwo nsanga ahantu habizi se shari aho ntacyo nakubera
waramutse senza waramutseho neza patoro ni amahoro rwose
niyo mwagiye kandi mwabonye mugaruka amahoro se cyane rwose twabonye tuyagaruka ariko patoro ndakumva mwahise mugenda tutabashije kubabwira ukuntu ubukwe bwanyu bwabaye bwiza di Eh, nibyo se.
Eh, eh, eh, eh, Eh.
eh, eh, eh, maze abatabizi bari kugira ngo nimero y'abarongoye
neza neza cyane rwose Eh.
mpamvu yarashashagiranaga neza neza nk'ikizuba zuba gishotse mu bicu Senza, umugore wanjye yaramenaga amaso Eh, o- oya bosi nyine nashakaga kuvuga ko yas- yasaga nk'ukwezi Eh, kwatamuye naba n'ibyo Eh, nibyo n'ubundi reka nashakaga kuvuga Mm.
Eh, ni uko ururimi ruba rwangoye Mhm.
Eh, ruba rwanyereye rwose Mm.
yewe ndabona urutoki rwanjye rwose rushashe neza rufite isuku nyinshi cyane Eh.
banza mwarakomeje kurusunika Eh, reka patro twebwe turakora tuba tubwitayeho cyane rwose Mm.
Eh, ntiwatubwiye se ngo tugomba kujya turozaho ijisho yego rwose tugomba kujya tureba niba nta byatsi by'ibyonnyi cyangwa se izindi ndwara wenda yigaragaje cyane rwose rwose
rwose pe ahubwo n'ejo rero nashyizeho umukozi da nibyo ni ukuri kw'imana niba randuramo ibyatsi bike byari byatangiye kuzamo okay hari ikindi rero nshaka ko tuvugana senga kugira ngo tuzabashe kugikora kandi ndabizi neza ko utakizi ni igiki se patoro Eh, ni ikintu bita gutega ibishorobwa ibishorobwa ibishorobwa patoro ibishorobwa nyine Eh, Eh, ntuzi se ko burya nabyo ari ibyonnyi bibi cyane ese mama Mm.
Eh, gute se patoro
urumva Eh.
igishorobwa ni imungu rwose burya yinjira mu nguri y'insina Eh.
ubundi ikayira igihereye hasi ese Eh, bigatuma rero insina itabasha kuvoma ibiyitunga ye baba we Mm.
patoro ishorobwa ndakibumye kirakamoka kirakapfa kiragatsindwa ni ikibi rwose kika- kiragenda kikayinjirira kikayinjira mu mutima w'insina ese Mm.
Ah, nabyumvise ni kibi cyane paturo Mm.
ni umwanzi w'abahinzi b'ibitoki kigendere kure Cyane, ni Mufitanye umwanzi ibibazo, wacu.
paturo mufitanye ibibazo rwose Eh, tukirwanye dute rero yego nyine niyo mpamvu ari byiza gutega ikivumvuri kitaraterera amagi ku nsina ngo bizayiviremo kwangizwa n'ibishorobwa noneho ikivumvuri nicyo gitera ama- amagi akavamo ibishorobwa Eh, cyane rwose paturo njye ntabyo nari nzi buriya uzi ikintu njye nari nzi gutega Mm.
njye nari nzi buriya gutega umushibuka paturo ni nimero ya mbere abantu bose nanga baraza amafuku nayamaze mu mirima Pa, pa, pa, pa, pa, pa. buriya nureba paturo Eh.
njyewe gutegera umushibuka ubundi igisambo nakubwira iki cyaza ngo kigiye gutema igitoki Eh.
ako kanya shi hejuru amaguru hejuru ubundi mu gitondo ugasanga kiriwe- kimeze gutya cyamwaramwaye gifite ubuhoro mu rutoki oya rwose senza nta by'imishibuka Eh.
Ariko nabitega da. Nabatega ibindi rwose.
biroroshye rwose Eh.
ahubwo reka nkwerekere ku nsina imwe hano oya ndi tayari cyane paturo Mm.
ndi tayari rwose noneho ndakumva reka paturo nkwereke ni muri ya mutumba uriya wo hirya y'iriya nsina nini reka reka reka ndebe U- uyu uri kuri insina uwo ngu- eh, zana uwo nguwo Eh, zana uwo nguwo nkwereke yego
noneho eh, temamo ingeri ntoya ntebe ingeri ntoya Aha.
nk'iyi
yego rwose ehe iyo ngiyo bisaba eh hanyuma i- icyo ugiye gukurikizaho ugiye kuwusaturamo kabiri U- u- u- ibyiza ubwo ndawusatura u- uhagaze uko ubishaka upfa gusaduka reka nsaturemo kabiri yego aha Eh, reka nubwo nkora ibi byose Mm.
nta- sinzi aho biganisha komeza um- um- umbwire aha Eh, ubwo nyine tumaze kubona ibikoresho byo gutega eh, turategesheje urumva yego ubu rero ibisate Mhm.
turabizengurutsa ku gitsibo cy'insina yego kandi tubyubitse Eh, eh, tubyubitse Eh, urumva Ehe.
tukabishyira ku ntambwe imwe y'ikiganza cy'umuntu mukuru Eh, intambwe imwe y'ikiganza Eh, uturutse kandi hano ku gitsibo nyine aha ni ukuvuga ngo turabyubika dushyiremo intambwe imwe cyane y'umuntu mukuru nk'iyanjye cyane rwose ye duturutse ku gitsina cyane aha hanyuma hanyuma nyine tubikore yendi buriya rero icyo utari uzi ndakumva ikivumbura ni nacyo kibyara ibishorobwa Eh, gikunda intimatima y'insina eh, ari nayo mpamvu rero kugitegesha ibitumbatumba yego byoroha kuko kiraza urumva kikazihugiraho Eh, kiri kurya bya bitumba nyine Ah, nibyo nibyo Eh, Ah, ubwo rero nyine nko ku munsi wa gatatu uzaza yego wubure bino bitumba ndebe ko byajemo rumara kubyubura yego noneho utoragura ibivumvuri bizaba byamaze gufatwamo yego Eh, byituriyemo byabaye nk'i- nk'ibyageze Patoro, iwacu ibyo ibyo se no rwose ibyo nzanze ntabikora ubwo nzabisangamo se patoro uzabisangamo nyine Eh, Mm. keretse nyine iyo umuntu yateze igihe kinini nibwo bishiramo eh, ntuguhozaho kuko nyine numara kubyica yego uzongera utege ukoresheje umutumba mushyashya Ehe, Eh, eh, ibyo rero uzabikora kugeza igihe uzajya utegura yego ugasanga nta bivumvuri ubonamo oya patoro sinzarambirwa nzajya ntega uko mbisanze mu byicu natwika nacyonyora bityo bityo ndumva binoroshye cyane rega Biroroshye rwose.
ariko se ubundi kuki ubu tutajyaga tubikora kuko patoro twabikoraga nyine Yuuu.
erega umunyarwanda yaravuze ngo ubyicwa no kutabimenya
Rero mukenye umukenye utakwica ejo mu gitondo uzaca imana tamera umuke ntawe umenya umunsi tamera umuke yego koko gutamera umuke kanyi kankindi we egumba naturutse iriya yose mbuze ihoni ndi- nkarinda kugera mu muryango utaranyingurira kuko kanyi ubwo wumva nta zone ufite koko
soni se ziki
zone zereke niko kanyi iyo nturutse iriya yose ndirimbo bibaza ko ndisa gihobe cyangwa wabuzwa n'icyo se kuririmba ko uba ufite umwuka
umwuka eee ndawufite nyine ureze ko imana yawumpaye Eh, noneho guhera uyu munsi rero ubimenye ninuruka hariya ndirimba ujye umenya ko naguwe neza yewe nanezerewe niwumva nje nkorora umenye ko nashonje eee ubwo none hanyuma niwumva nitsamushye gukingura vuba vuba uva mu nzira kuko ubwo mba nzi mfite umushiha mwinshi cyane ishyiho noneho uzandike igitabo cy'amategeko agenga imitahire yawe n'imyitwarire yanjye usabwe kuzajya ngira iya ngo nzandike igitabo kanyi nyine ah wowe kuko mbona usigaye uri mu birere wumva waramaze kundeba ariko ye ariko yesu iki ariko kanyi nijye wimyoza utyo koko rwose nkakubaza ubundi ngo untere umugongo kubera iki untera nkure umugongo kuzika ibyo nari nshyuhije ngo usange bigishyushye amva mbese ubundi se biba byarinze kuguhorana wagiye ariko uko kanye ubundi ntabwo ari wowe mbaza ntwarabusagwasa ubundi wowe ntacyo umaze wowe uritesha amutwe gusa ngo nditeshe amutwe Witesha kajya amutwe nyine ariko ye ubwo rero iz'ubugambanyi murazihaze none mutashye mwivuga ibigwi ko mwegukanye umurima uteyemo imyumbati bizi iki
z'ubugambanyi Eh, eh, eh.
ubanza harasagwaho icyate si gusa Ari oya, zi- zikira ku kanyine yababa we kanye ni igihe ubwira cyangwa n'undi uri kubwira reka da wajya naba nkubwira ngo ushaka hagarara aho ngaho hagarara ubikiremo neza ndekura ariko ndekura akagiye Sobanurira.
ntiwibeshye Gasoni.
twutsindire ntabwo tuba twasangiye ndakurira imyenda Yeee, ariko mukagira
urarankwitse kanyindi we ndahiye we ndahiye kanyindi kanyindi wo kwicwa n'agahinda utsutseho icyo ukanyagirwa n'amahindi we niko ugakubitwa n'agacu kanyindi we kanyindi tu uragahingisha ifuni ishyanga guhera ubu wari umuranga wawe umwandisha nawe ndabavumye toka toka ubetwe anyise sawa ikimbabaje ni uko nkumeshesheje isosi singuteza ipasi inkono ugira amahirwe y'unkubitira mu gikoni ngo nkubikeho akungoka tsindwa n'imana
emabo ndabona wadusuye ibyo se nyine Eh.
ega nanjye ninjiye umwuga w'umuhinzi mworozi aha ibyo rero ngo wifashije hasi
no kwigisha nabikundaga cyane Mm.
ariko nyine umugabo wanjye nabamutereranye eee Mm.
Do, u- uriya Uwuhe?
u- uriya mugore ubona hirya Mm.
Eh, hari uteze igitambaro cy'umuhondo Eh, Eh, niwe kankindi ese Eh, ningerayo ndamusuhuza nimba uko ahumeka yewe urasanga rwose ntacyo abaye
none se akazi k'uyu munsi kagenze neza se nza Mm, yewe kageze neza Mm, Mm, uyu munsi ni gahunda yo kugemura ingemwe za pavuro yego ubu turatoranyamo ingemwe nziza zifite amababi manini y'icyatsi kibisi Mm, Eh, zifite kandi uruti runini n'imizi yakuze neza tuba arizo dutera birumvikana Mm, kubera rero pavuro yo mu bihingwa bigira imizi miremire Mm, eh, buriya kariya karimo ubona abakozi bajyanyemo ingemwe yego tuba twagahinze dushinga isuka tukageza hasi Eh, Eh, kugira ngo imizi izakure neza nyine mu butaka biyoroheye ese Eh, niko tubigenza Mm.
Eh, ubwo muri ubwo butaka bwo munsi Mm, tuba twashyizemo n'ifumbire y'imborera eh, Eh, kugira ngo nyine ya mizi izabone ifunguro rishyitse eh, wabimenye Mm.
Mm. ubwo rero hanyuma niturangiza ku ko mbona akanyenda ganyana Eh, ukasha kugusuhuza mbega muraho muri aho kanyu murakomeye wamaze se kumenya amazina yacu ubwo se nawe ryabo nariyoberwa kubera iki hariya se murahakora iki ko mbona mwihagarariye gusa muganira twari twagabanya akazi na senzage njye nari najyanye n'abagiye gushaka isaso kuko buriya nitumara kugemura ingemwe turazisasira n'ibyatsi byumye
uzi ko muri muramukoro ngo zitaba iki se
urumva isasi ituma ubutaka bugumana ubuhehere kandi ikabangamira ibyatsi bindi bishaka kumera kankindi karame ariko ntabwo mwibutse gushaka imivovo y'insina ngo tuze gutwikira ingemwe zitaza kuraba mu gihe zitarashinga imizi naba n'ibyo ahubwo
nabyo ariko turabikora ntarirarenga Mm, byiteho cyane rwose ntarirarenga Mm.
mukajya hariya mugahagarara agasaku kabarenze ngo ntarirarenga cyangwa niba muzi icyabazanye ese mukamana wariye ko ntamubona Iyi, eh, ari hirya hariya mu rutoki nigeze kumubonaho nanjye
ese mukama umugore mbonye hariya ngo ni kankindi ko nabonye afite agasuzuguro gakabije Eh, umva rero nkubwire karwera kara nubwo uri mabuja ariko sinabura kukugira inama nkureba yiye nama se rwose uriya mugore Mm.
nushaka nibuze ubwenge ujye umureba urebe hirya ejo utazava aho ngaho umupfa na paturo tumupfa dute mukama ariko kankindi ni igiki hano ku buryo ngomba kumwitondera nyahaha Eh.
mawe ya se Ha. ko n'ubwo abantu bavuga ko yabyaranye na paturo Eh, ngo ngwiki Hmm, akaba ari nayo mpamvu reka ubona reka reka yishyize reka akari akajyaho oya oya rwose ariko mana yanjye ibi ni ibiki biri kumbaho koko nyumva ikinisha ni ukuri ariko ihangane Ariko ntabwo ma- nyine nihangana iyo ndamuka amenye nihangana yuko iki.
biri bukubabaze gutya ntagomba mbikubwiye ariko mukama ndakunda ni gute inkuru nk'iyi itambabaza koko rwose ni ukuri ihangane umbabarire ubwo ndakosheje ariko ntabwo nzongera ntabwo ukosheje kuko aho kugira ngo nzabimenye kera nabimenye ubu ariko ubu uzi ko namubajije ibya yanka yamuhaye akambwira ko yayimuhaye bigezo yego mara ariko yewe Ah.
abagabo bo mwumva Wabyihoreye.
ubwo se wowe uko ubizi nihe wigeze wumva umuntu w'umugabo agaba inka bigeze hari aho ubizi wowe hari ibyo ugezeho ntabyo nzi mukama ndakumva rwose ibi bintu wagombaga kubimbwira mbere y'ubukwe Ugakora iki?
nanjye nkaza mbizi kandi naranabyemeye ariko rero reka nkubwire karwe rwose tuzi ngaho mbwira numve yewe ku bwanjye ndabona ibintu bitakubera ikibazo kiremereye cyane kubera se byibura iyo baba barabyaranye mwaramaze gukorana ubukwe se ko byabaye imbere ye none se kuki atabimbwiye ngo mbimenye aha ihangane yenda buri igihe cyo kubikubwira nikigera nabwo azabikubwira uretse ariko
cyarere ko mukamana amennye ibanga rikomeye aho urugo rwa mugaga nta rushenye ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri